Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsuu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata hagayya 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 21 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti har'a keessummaa kabiraas nan qabaa gabaasa haarawaa tokko dabalannee jirra biyyarraa mee maqaasaa ofumaa sinaa beeksisu.
Akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa aan mitikkuuf qaaduuti.
Galatoomi mitikku baga nagaan gurmuu hojii keenyaatti dabalamteen jedhaa yeroo hojii gaarii siif haa ta'u.
Guddaa galatoomi baga nagaan na eegdan.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiilee keenyaarraaf qabnuutti ennaan deebi'u immoo golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa marii kaleessa mata duree nageenyaaf sabatiinsa Afrikaa jedhuun geggeesse keessatti dhimma Itiyoophiyaa keessumaa rakkoon Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa dhimma ijoo ture. Barreessaa muummichi jaarmayicha addunyaa Antooniyoo Guterees akkasumas bakka bu'oonni biyyootaa kan Itiyoophiyaa biyyoota biroo marii kanarratti dubbatanii jiru. Booda bal'inaan itti deebina. Itiyoo telekoom kaleessa tajaajila intarneetii saffisaa olaanaa 4G fi LTE Advanced jedhamu naannoo giddugala lixaa biyyattii jechuun magaalaa Amboo dabalatee magaalaalee shan kabiroo keessatti tajaajila jalqabuusaa labsee jira. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa gama lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti mul'aturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'ee liqaa maallaqaa baankileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenyaa haga xumuraattiin waliin turaa jenna. Piroodyusariin Tamsaasarraa Nugusuu kan oduu dubbistu Mootu Jubeedha. Itti dhiyaadha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan naannoo Affaar hidhattoonni naannoo Somaalee dhalattoota nagaa naannoo Affaar irratti haleellaa raawwatan jechuun himate. Haleellaa sanatti aansuudhaan daandiin Finfinneedhaaf Jibuutii wal agarsiisu yeroo murtaa'eef haleellaan sun raawwatamuun kan ibsame Affaariif Somaaleen gandeen isaan kan kooti jechuun irratti wal falman sadii keessaa tokko kataate hunduufoo irratti. Naannoon Somaalee humnootii nageenya federaalaan eegumsa akka godhamuuf kan murtaa'e gandeen sadii keessaa hidhattoonni naannoo Affaar ganda lamarratti haleellaa raawwachuudhaan dhalattoota saba somaalee dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaaniif mootummaan federaalaas eegumsa sarraa eegamu waan hin godhiniif gara ganda sadaffaatti poolisii naannoo erguusaaf gandattii irratti haleellaa raawwachuuf ka turan hidhattoota affaar ofirra deebisuusaa ibsee jira naannoon somaaleetti dabaluudhaan sabaa himaan falmii affaariif somaalee gidduu jiru madaala eeganii gabaasaan jiran jechuun illee qeeqeera. mootummaan naannoo affaar guyyaa kaleessaa ibsa baaseen naannoon somaalee waraana natti bane jechuun himate naannoon sun ibsasaa keessatti roobii ganama sa'a kudha tokkorraa jalqabee naannoleen lamaan kan irratti wal falman gandeen keessaa hunduufoof naannoo isheetti haleellaa raawwatameen horsiisee bulaan miidhaan irra ga'uu beeksisee jira. gandeen falmisiisoo sadan keessatti irra deddeebi'uun walitti bu'iinsi uumamaa akka ture yoo ta'u muummicha ministeeraa dabalatee hoogganoonni federaalaa sadarkaa olaanaa jaarsummaan gidduu seenanis walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasise kan gandeen kanaa waan dhaabateen fakkaatu jechuudhaan addis chakkul gabaaseera. naannoo amaaraa bakkawwan wal waraansitti geggeeffamaa jiru keessatti namoota sagantaa seeftineetiin deggaramaa turan kanneen kuma dhibba torba ta'aniif. deggirsa idilee ittiin ga'uun kan hin danda'amne ta'u mootummaan naannoo amaaraa beeksisee jira komishinni ittisa balaa kan naannoo amaaraa wabii nyaataaf deggirsa addaa kanneen barbaadaniif qindeessu jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa naannoo amaaraa walwaraansi keessatti geggeeffamurraa kanneen buqqa'aniif kanneen biroo deggirsa barbaadan deggeruuf kaka'umsi qabu xiqqoodha jedhee jira walwaraansi keessatti geggeessamaa kan jiru kaaba walloo waag himraa naannolee gondar kaabaa keessaa kana dura. dhaabbataadhaan sagantaa seeftineetiin lammiiwwan deggiramaa turan sababaa waraana sanaan dhaqqabuu dhabuusaa koomishinarri koomishina ittisa balaa kan naannoo amaaraa wabii nyaataaf deggirsa addaa qindeessu zalaalam lijaadam ibsaniiru naannoo amaaraa godina dhiyaa goojjam aanaa gonjii qolaalaa keessatti waggoota sadii dura qorattoota irratti jamaadhaan ajjechaa raawwatan kanneen jedhaman himatamtoonni 32 hidhaa waggaa tokkoo hanga waggaa 20 akka adabaman manni murtii olaanaa baahirdaariif naannoleesaa murteessee jira. waggoota sadii dura digirii isaanii dooktarummaaf qorannaa gochuuf gara goojjam dhiyaa aanaa gonjii qolaalaa magaalaa addis alam kaseenan qorattoota lama ilaalchisee ragaan dogoggoraa kan isaan ga'e ta'uu kan himame hawaasi naannoo dhakaaf uleedhaan reebanii ajjeesan odeeffannoo isaan argatanis ijoollee isaanii talaalliin beekamin waraananii ajjeesuuf dhufan ka jedhu ture manni murtii baahirdaariif naannoo isaa har'a dhaddacha ooleen namoota odeeffannoo dogoggoraa akkasiin miidhaan irra ga'e qorataa hojiirra tureef. gargaaraa isaa kan ajjeesan yoo ta'u ogeessota eegumsa fayyaa kanneen biroorra immoo miidhaa guddaa geessisanii nama kabroorratti aggaammii ajjechaa kan raawwatan yoo ta'u konkolaataa tokko gubuu isaanii beeksisee jira himatamtoonni kanneen biroon shan immoo yakka sana keessatti hirmaachuu isaaniif ragaan waan hin dhiyaataniif walaba gadhiisamuu isaanii manni murtichaa beeksisee jira jechuun asteer misgaanaa gabaasteetti. tplf raayyaa ittisa biyyaa irratti yeroo haleellaa raawwate waliin hojjetan kanneen jedhamaniif himannaan kan irratti dhiyaate miseensota raayyaa waraanaa keessaa galmee saddeet irratti katarreeffaman loltoota kudhan irratti manni murtii waraanaa kutaa ajaja kibbaa hidhaa waggaa saddeetii hanga waggaa kudha saddeetiin adabee jira manni murtii waraanaa kutaa ajaja kibbaa kan raayyaa waraanaa itiyoophiyaa dhaddacha kaleessa tureen murtii kana dabarse. murtiin kan irratti darbe ajajaa kumaa baashaa kifla kaasaay koloneel kifilee fisaay ajajaa shantamaa mabraatuu xilaay barahee loltuu mokonnin kinfee ajajaa shantamaa farrada ittaanaa ajajaa kudhanii asaffaa haagoosiif ittaanaa ajajaa kudhanii kifla nigus gabra goorgis akkasumas galmee tokko irratti kan dhiyaate kan koloneel kaasuu habtuufaa keessatti tarreeffaman leetinaa koloneel haagoos asaffaaf. leetanaa koloneel hayyaalaay gabruuti manni murtii waraanaa kun yaada murtii abbaan alangaa dhiyeesse dhaddachichaaf dhiyeesse murtiin yakka salphisuu abukaatoolee mana murtii waraanichaan yoo dhiyaatu yaadawwan yakka cimsan immoo abbaa alangaan dhiyaatee jira. weellisaa ka ta'eef wallee barreessuun ka beekamu lammiin eertiraa waddi gabruu kaleessa asmaraa keessatti du'aan boqotee jira sirni awwaalcha isaas magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti har'a raawwatameera waddi gabruun. adda bilisummaa eertiraa kan walabummaaf qabsaa'aa turetti kan makame bara 1974 yoo ta'u boodarra biyyaa baqate umuriin isaa waggaa 71 yoo ta'u abbaa ijoollee saddeetii ture kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dho'iinsi boombii of wareegaa buufata xayyaaraa kaabulitti namoota dhibba tokko ol erga galaafatee booda jamaan namoota afgaanistaaniin gadhiisuu akkaan barbaadan xayyaaronni namoota gamasii baasan balalii waan itti fufaniif jecha jimaata har'aa gara buufata xayyaaraa kaabulitti deebi'anii jiran pirezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayidan kanneen haleellaa kamisa galgalaa buufata xayyaara kaabul cinatti raawwachuun yoo xiqqaate hojjettoota waraanaa ameerikaa kudha sadiif siiviilota hedduu kanneen biyya taalibaan to'ate jalaa dheessuu barbaadan galaafatan ijaa ba'uuf dhaadatan kanneen haleellaa kana raawwatan akkasumas eenyullee kan ameerikaa miidhuu barbaadu yoo jiraate kana haa beeku nuti dhiifaman goonuu jechuudhaan baayidan haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin beeksisaniiru si adamsinaa gatiis ni baaftaa jedhan gareen isis erga wareegamtoota lama bakkaawwan lama kan buufata xayyaaraa hamiid kaarzaayitti dhiyoo jiru irratti boombii ofitti dhoosanii booda caasaa oduu isaanii kan teelegiraam irratti haleellaa sana raawwachuusaaf itti gaafatama fudhatee jira baayidan akka jedhanitti aangawoonni waraanaa isis hoogganasaaf keellaalee isaa dhahuuf karoora duulaa akka qopheessan ajajaniiru bakka ofii keenyaa filanneef battala ofii keenyaa filannetti humnaan sirriitti deebii ni kennina jedhan pirezidaantichi erga dubbatanii booda dubbiimtuun waayit haawus ergaa sana irra deebi'anii cimsanii dubbachuudhaan shororkeessota kana ni adamsina bakka isaan jiranitti ni ajjeefna jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtanas waashingtan dc irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. itiyoo telekoom magaalaa amboo dabalatee magaalaalee naannoo giddugala lixaatti argaman shan keessatti tajaajila intarneetii saffisaa olaanaa 4G fi LTE Advanced jedhamu jalqabuusaa kaleessa sirna magaalaa ambootti geggeessame irratti beeksisee jira. hojii geggeessitu olaantuun itiyoo telekoom aadde fireeyoot taammiru kaayyoon tajaajilicha jalqabsiisu maammiloonni tajaajila saffisaa akka argatan taasisu ta'uu dubbatan Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii addaan cituu laalchisee garuu waan dubbatan hin jiru. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Hojii geggeessituun olaanaa Itiyoo Telekoom aadde Fireewoot Taammiruu magaalaa Amboo keessatti argamuun kaleessa tajaajila intarneetii saffisa olaanaa qaba jedhan kana eegalchiisanii jiru. Tajaajilli kun riijinii giddugala lixaatti magaalota argaman Amboo, Burraayyuu, Hoolataa, Sabbataa fi Walisoo keessatti hojiirra oolaa jechuun dubbatanii jiru. Foorjii jedhamuudhaan tajaajilli intarneetii beekamu kun isa siriijii jedhamurraa sababoota ittiin adda addummaa qabaa jedhan illee ibsanii jiru aadde Fireewoot.
የመጀመሪያው ፍጥረቱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ Inni jalqabaa saffisa isaa yommuu ta'u, inni lammaffaa immoo amansiisaa ta'uu isaati. Siriijii irra saffisa dhibbantaa kudha afur caalu qaba. Advaansed foorjiin immoo sakandii tokko keessatti meeggaa baayitii amma jaatamaa buusuu danda'a. Saffisni akkanaa kanaan dura tajaajila intarneetii biroodbaandiidhaan kennamuun kan beekamu. Sochii daldalaa keessan tajaajila kanaan saffisiisuus dandeessu. jedhan. Tajaajilli foorjii fi litii advaansed jedhamu akka magaalota dhibba tokkoof jaha keessatti hojiirra oolu karoorsanii hojjetaa jiraachuu aadde Fireewoot dubbatanii jiru. Haala maamiloota isaanii riijinii giddugala lixaa keessa jiran irrattis waan jedhan qabu.
በምንገኝበት የማዕከላዊ ምዕራብ ሪጅን ወደ 47 የሚሆኑ ሳይቶች ዛሬ ላይ የፎርጂ ከቨሬጅ እንዲያገኙ ሆኗል።
Riijinii giddugala lixaa amma argamnu keessatti iddoowwan 47 tajaajilichaa argatanii jiru. Magaalota shan eeraman keessatti maamiloota kuma dhibba sadiif kuma soddomii afur ta'antu tajaajilicha argataa jira. Bakka kanatti maamilootni kuma dhibba tokkoof kuma digdamii shan ta'an ammoo tajaajila intarneetii daataadhaan kennamuu kan argatanii jedhan. Hojii geggeessituun Itiyoo Teleekoom faayidaa hawaasummaa fi diinagdee tajaajila kanaatii jechuunis waan ibsan kunootti.
አሁን ላይ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሰፊው ያው ኢንተርኔት ኢኮኖሚ የምንለው ነው ወይም Sochiin diinagdee amma jiru kan diinagdeen tajaajila intarneetiin itti geggeeffamu yookaan diijitaal ikoonooomii isa jedhamu. Kanaaf daldala keessan haala saffisaan geggeessuudhaaf osoo bakkaa bakkattiin socho'in fakkeenyaaf asii magaalaa Finfinnee asii Baahirdaar osoo hin dhaqin daldala geggeessuu isin dandeessisa. Hojjetaan keessan iddoo jiru taa'ee hojii isaa akka hojjetus ni dandeessisa. Haalli dhibee koovid illee akka dhaabbileen hojii isaanii gara dijitaalaatti jijjiiran isaan taasiseeti kan jiru. Kanaanis bu'a qabeessa kan ta'an hedduu ta'uudha qorannoowwan kan agarsiisan jedhan. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaas tajaajila eegalame kana ilaalchisuun yaada kennanii jiru.
Foorjii nu gadhiifame kun eh, faayidaan inni qabu olaanaadha. Kan duraarraa saffinni isaa guddaadha waan ta'eef eh, namni tokko yeroo isaa hin fayyadama lammaffaas tajaajila adda addaa argata bu'uura misoomaa isaa yoo gunne waajjira adda addaa irrattis dhaabbilee adda addaa irrattis dhaabbilee barnootaa keenya irraa kaasne teknoolojii kana bu'uura misoomaa isaa yoo gunne akka telekoom nu gadhiise kanaan faayidaan isaa olaanaadha inni itti kayyaannu kanaaf yeroo keen qusataa waan barbaadduun argatta teknoolojii kanaan mana kee daangaa adda addaa iddoo adda addaa fagoo irra teessee faayidaa barbaaddu sana dabarsuu fudhachuu waan ta'eef teknoolojiin addunyaan teknoolojii galte keessa har'a waan itti makamneef nuis kana bu'uura misoomaasaa waajjiraalee adda addaa dhaabbileen adda addaa kana fudhatee itti fayyadamuu qaban jedha.
Itiyoo Teleekoom godinaalee Wallaggaa iddoowwan tokko tokkotti tajaajilli intarneetii erga addaan citee torbanootni darbuu laalchisee waan jedhan qabu. Hojii geggeessitoota sagantaa magaalaa Amboo irratti arganne irraallee dhimmicha irratti yaada akka nuuf kennaniif yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan riijinii lixaa torban muraasa dura tajaajilichi iddoo rakkoo teeknikaatiin citetti hojjechuuf yaalaa jiraachuu fi iddoo rakkoo teeknikaan hin citne kan ilaalan ammoo dhaabbatichatti beeksisuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naaqor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Manni marii nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa mata duree nageenyaaf tasgabbii Afrikaa jedhuun kaleessa marii geggeessee jira. Mariin kun dhimmoota ijootti fuuleffate keessaa tokko rakkoo yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru. Biyyoottan miseensota mana marichaa ta'an yaada muumichi barreessaa tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres dhiyeessan irratti marii taasisanii nageenya buusuudhaaf gareeleen hundinuu waan gochuu qabu jedhanis yaada dhiyeessanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aa Itoophiyaa akka ta'an Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaases ejjennoo biyyi isaanii qabdu walga'icha irratti dhiyeessanii jiru. Kana irratti Bafqaaduun gabaasaa qindeessee qaba.
Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres torban darbee yommuu guyyaan gargaarsa namoomaa yaadatamee oole dhimma Itoophiyaa ilaalchisee haasaa godhaniin Rakkoo siyaasaa fi namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi yaada fala ta'uu danda'a jedhan sadii dhiyeessanii yaada kana raggaasisuudhaaf manni maree mootummoota gamtoomanii akka walgahii taasisee irratti mari'atu himuun isaanii fi kanuma immoo VOA'n gabaasuun isaa hin yaadatan. Akkuma kanaan guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa mata duree nageenyaa fi sabaatinsa Afrikaa jedhu jalatti waa'ee yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti marii taasisee ture. Walga'ii kanarratti kan dubbatane Antooniyo Guterees ji'a sagaliin dura lolli jalqabame babal'achaa deemee miidhaa namoota irratti geessisuu isaatiin alatti nageenya naannootiifis sodaa ta'aa akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti fufuudhaanis.
All parties must recognize a simple truth. There is no military solution. Last week, I issued an appeal for action on three fronts. First, calling on all parties.
Gareen hunduu dhugaa salphaa tokko fudhachuu qaba. Waraanni fala ta'uu hin danda'u. Torban darbee yaada qabdii sadii of keessaa qabu dhiyeesseen ture. Jalqaba gareen hunduu wal loliinsa dhiisuu qaba. Lammaffaa gargaarsi namoomaa rakkina tokko malee warreen gargaarsa barbaadanuu fi akka qaqqabu haalli mijaa'uu qaba. Bu'uura misoomaa isa addaan cite iddoo isaatti deebisuu. Sadaffaa haala rakkinichi marii uummanni Itoophiyaa yookaan Itoophiyaawwanni taasisanuun fala argachuu danda'u mirkaneessuu barbaachisaa jedhan Antooniyo Guterees. Yaada kana irratti bakka bu'oonni biyyoota adda addaa yaada isaanii kennuudhaan fala Antooniyo Guterees dhiyeessaniif deggersa laataniiru. Biyyoottan yaada kennan keessaa Ayirlaand, Istooniyaa, Faransaay, Yuunaayitid Kingdem, Yuunaayitid Steets, Veetnaam, Raashaa, Keeniyaanii fi biyyi Hindii keessatti argamu. Kanneen keessaa bakka buutuun Federeeshinii Raashiyaa gargaarsa namoomaa ilaalchisee yaada kennaniin Gargaarsi namoomaa kan barbaachisu Tigraay keessatti qofa akka hin taane dubbatanii naannolee Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi Somaaleen balaa uumamaatiin waan wal qabateen waan miidhamaniif isaanis yaadachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii yaada barreessaan dhaabichaa dhiyeessanii akka deeggaran ibsaniiru. Bakka bu'aan Yuunaayitid Isteetsis akkana jechuudhaan yaada kennaniiru.
Saying the United States is committed to supporting the people of Ethiopia and of the wider region. We stand with Ethiopian people.
Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf fedhii qabdi. Saba Itoophiyaa waliin dhaabbanna. Nagaadhaa fi waliin jireenyatu isaaniif mala jedhan. Walga'ii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan dubbatani ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaada rakkinicha hiikuu irratti fala barreessaan muummee Antooniyo Guterees dhiyeessan akka fudhatan ibsanii walwaraansi amma deemaa jiru sababni isaa waan dhiyeenya kana jalqabe akka hin taanee fi waggaa soddomaan duraa jalqabee waan turerraa akka ka'e dubbatan. Ambaasaaddar Taayyeen itti dabaluudhaan addi bilisa baasaa uummata Tigraay murtoo dhukaasa dhaabuu mootummaan dabarse fudhachuu didee daangaa darbee deemuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti miidhaa gaggeessaa jiraachuu isaa ijoolleewwan waraanaa fi fayyadamaa jiraachuu isaa midhaan nyaataa siyaasaa fi oolchaa jiraachuu isaa ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Komii mootummaan Itoophiyaa okkora eenyummaa irratti hundaa'e gaggeessaa jira jedhamee miseensota mana maree nageenyichaa tokko tokkorraa ka'eef ambaasaaddar Taayyeen deebii kennaniiru.
We are not people with less moral. We are people of values. We survived for centuries through social cohesion. We built unity while honoring.
Nu saba haamilee gadi bu'aa qabu miti. Nu saba dudha qabeessa. Bara dheeraadhaaf kan jiraanne tokkummaa hawaasummaatiin. Garaagarummaa keessatti tokkummaa ijaarreerra. Jedhan ambaasaaddar Taayyeen. Dhumarrattis warreen rakkina biyyattii hiikuudhaaf gargaaran galateeffatanii warreen maqaa gargaarsaatiin dhimma biyyattii keessa seenuu barbaadan akka hin simanne ibsaniiru ambaasaaddar Taayyeen. Akka waliigalaatti yaanni walgahii kanarratti ka'anii gareen hunduu haala diinummaa dhiisuudhaan akka gara marii araaraatti deebi'u. Marichis akka Itoophiyaanotaan geggeessamu gareewwan biroo kan akka gamtaa Afrikaa gargaarsa akka godhanuu gaafateera.
kan dhageessaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee wallaggaa afran keessatti mudaturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaanirra ga'ee liqaa maallaqaa baankiilee irraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. dhimma kana ilaalchisee ka gaafataman pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo immoo rakkoon nageenyaa dabree dabree haa jiraatu iyyuu malee liqeeffattoota baankii keenyaa sadarkaa liqaa deebisuu dadhabuurra hin geessisne jedhu mootummaa naannoo oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin dhimmicha mootummaan quba qabaachuu eeranii xiyyeeffannoon itti kennamee jira jedhu gabaasaan keenya haaraan mitikkuu fi qaaduu kanarratti dabalata qaba.
Oromiyaa gama lixaatti waggoottan afurii fi isaa oliif rakkoo nageenyaa irra deddeebiin mudachaa turee fi haga ammaattis mudachaa jiruun Daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamne irra jedhu. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka ittaanutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru.
Gazaa'in kumarraan jedhama. Godina Wallaggaa Lixaarraan dhufee daldala bunaadha. Tole waggaa afran shanan darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati birrii raabsinee kaanee gaafa deebisnee sassaabuuf kaanutti karaan hin cufamaa haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhiisa. Sababa sanaanii. Liqa baankii nuun fuunee kaffaluu dadhabuu keenyaa isarratti immoo haala yeroo gabaa irratti hundoofnee gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiyeessuu dhiisuu keenyaanii kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaanii waggaa arfan shanan darbe kanaanii karaan cufamuusaa siistemaa neetwoorkii kan intarneetii biroodbaandii kan iseeksii baduusaa. Sababoota adda addaadhaani kisaaraan kun waggaa waggaatti waggaa waggaattitu walharkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nuti ta'e. Amma kaffaltii kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii buusuu dadhabuuf jiru dhaabu keessa seenne qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuurra ga'aa jirra.
Maqaan kufa kadhaa kanaan jedhama. Jiraataa aanaa lataa sibbuu magaalaa Gooriiti. Hojii ala taanes hojii keessa hin jiru. Anamma hojii qonnaas qabaa, hojii buna dhaabbiis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jiru bakka. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birrii sana hin cufneef immoo nageenyi nu deemsisuu hin dandeenye iddoo baay'eetti iyyachaa jirra garuu deebiin arganna mammaatti rakkina guddaa keessa galle jirra hojiirra hin jiru.
Maqaan koo Rattaa Mammoraa kan jedhama. daldala buna irratti hojjedha jechuudha. Bunni dhiyeessa. Rakkoon nageenyaa bal'aa waan tureef akka garaa keenyaa olii gaddeemnee aanolee garaa garaas gandoota keessa deemnee rakkoon nageenyaa bal'aa waan tureef daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenyaa baay'ee daran walxaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye.
Baay'ataa namarraan jirama. Jiraata magaalaa Najjooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa afurii fi shaniin ol qabateedha. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Sana sanarratti seksaks fuulii miti inni hojjattaa baankii irraan fuutaa baankii irraa siisteemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu naa buufadhu kan koo kaffalii kan keessaaf immoo fudhu wanti jedhamudha sun hin jiru nuun.
Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunneen.
Mootummaa irraa jalqabaa haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa arfan shanan darbee fi rakkoo ture sana hundumaa qoratee waan beekuu waa'ee sanaa irrattis itti deemaa turre ammas immoo baankolii duukaa haasa'ee baankolii dhuunfaarra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraa nu hojjete qabeenya keenya waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhee kanaachi immoo baankolii nu liqeessanii riistmeet godhanii kaa'aniiti tilmaama keenya sanarratti hundaa'anii dabalata nu laatanii yeroo dheeraatti akka nu kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha kanaan achi garuu sadarkaatti maatii bushuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruu fi furmaata kana eegna.
Otoo nageenyi jiraatee yeroo gabaabaatti ji'a ja'a waggaa tokko gidduutti deebilee malatti galuu danda'a naggaadeen kun rakkinaaf fala kan ta'u fala qopheessuudha baankiin. Naggaadota kana dhabuu jechuun biyyi sochii dhabuu jechuudha.
Pireezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon nageenyaa darbee darbee haa jiraatu iyyuu malee hojii dhorkuun hanga liqaa kaffaluu dadhabuu kan geessises miti. Gabaasnis ta'e iyyannoon akkas jedhu hanga ammaatti baankii isaanii bira akka hin dhaqqabne ibsuun Baankiin isaanii garuu iyyannoon akkasii maamiltoota baankichaa biraa dhufnaan simachuuf qophii akka ta'e himu.
Okay. gara kennaan nuti daldaltoonni keenya kanas jiran yoo muraasa ta'an malee baay'een isaanii akkuma waliigaltee qabaniin kafalaa jiraachuu isaanii beekna. Waliigala rakkoon himan kun yaa'u nutillee nuus darbee darbee numa qunnamaa irraa dabeelee kennas rakkoon nageenyaa ilma uumamaa ammas mara jiruu dhoowwee hojii hojjannee liqaa kaffaluu hin dandeenye jedhamee wanti miidiyaatti dhaqamuuf jiran fakkaatu kana rakkanne jedhee warri haala addaatiin dhiyaatees hin jiranii rakkoo mataa isaanii dhiyeeffatanii warroonni muraasni gaafii dhiyeeffatan gaafii isaanii hordofee baankiin gargaarsa barbaachise godhaafii jira garuu walumaa galatti baay'inni isaanii akkuma waliigaltee isaanitti kafalaa jiraniif rakkina guddaan agarree miti.
Obbo Gaarii Dhuguma ogeessa diinagdee fi gorsaa diinagdeeti. Akka saayinsii diinagdeetti yeroo rakkoon qaama sadaffaan jechuunis liqeessaa fi liqeeffataan alatti hojii diinagdeetti rakkoo uumu mootummaan gidduu seenuun rakkoo diinagdee uumame sanaaf furmaata kennuu qaba. Kun addunyaa irrattis waanuma baratamaadha jedhu.
Yeroo rakkoon akka kanaa uumamu namoonni kun kan isaan itti iyyachuu qaban yaa'u mootummaan jara kanaaf kaabir gochuu qaba jechuudha. Maaliif Seera kanaan hojjedha kan isaan jedhanii galanii biyyi nagaadhaa rakkoon nageenyaa rakkoon hundumtu konistaantiidha. Asfaansinii kanaan galan jechuudha. Kanammoo mootummaadha kan fudhate jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennuufii qaba. Inseentiivni isaan barbaachisa.
Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti yaada isaanii raadiyoo Ameerikaatiif kennaniin mootummaan naannichaa dhimmicha akka quba qabu himuun xiyyeeffannoon irratti hojjechaa turuu fi daldaltoota waliin illee dhimmicha irratti marii taasisuus dubbatu. Itti dabaluunis rakkoon nageenyaa naannoo sanaa hirmaannaa hawaasaa kan barbaaduu fi daldaltoonni kunneenis qooda isaanii ba'achuudhaan nageenyi bakkatti akka deebi'u taasisuun hojiin daldalaas ta'ee diinagdee akka saffisu taasisuun ni danda'ama jedhu.
Akka mootummaatti bara darbe xiyyeeffannaan kennamee rakkoo naannoo kana jiru qoratamee falaa argachuutis irra jiraata kallattiitti namoonni iddoo kanatti hojjetan bakka hojjetanittis hojjetanii jijjiirama fiduu akka danda'an wanti addatti iddoo amma maqaan dhaame kana ilaalamu immoo sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatu rakkoon sun tureera. Amma garuu mootummaan tokkoffaa guutummaa guutuutti naannoo kana nageenya isaa mirkaneessee uummatni naannoo sanaa hojjetee fayyadamaa ta'uu akka inni danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan kan inni nageenya keenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'uuf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaan irra ga'e akkamittiin ofii isaanis hojii sochii hojii misooma dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanii itti fufuu qabu rakkoo jirus akkamitti furuu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin mareenii jalqabuuf ture bara darbee xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa kaaba biyyaa irratti sochiin duula birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaanis hin beekaa xiyyeeffannaa kennamuu qaba. Nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda sana keessatti fudhachuu qaba. Keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaltoonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu. Achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu karaa mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaatii kan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mitikkuuf qaaduu Finfinnee.
Godaanneetti gal ehama ehama ahoo itti jal ehama.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boor qophii keenya saatalaayitiitiin wixatammoo qophii keenya idileetiin walitti deebina nagaatti bulaa. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.